Honorable Yakalebune MOT show today. My name is Yumen. MO, the radio without battery, the ogbonge gist bring at person when they carry um, health matter content up put for your remote. Make you for feeling one or two about a particular matter. Today, I carry anemia, the causes and the treatment content up put for your remote. Waiting be anemia. It simply means shortage of red blood cells. Now, red blood cells, now be the cells when they transport oxygen within the body. If the cells short or e finish, blood go lose im capacity to carry oxygen to all parts of the body and that one go cause serious complication This shortage of um, red blood cells so um, eh, it fit be due to bleeding It fit be due to nutritional deficiencies um, like um, iron and vitamin b12 deficiency It fit be due to disease like malaria hiv and parasitic infection It also fit be due to uh, some kind drugs but that one dey rare types of an- anemia and their cause. Hmm. Now, many types of anemia deal based on the causes, and I will tell you some of them now based on their causes. Again, one when they call sickle cell anemia. This is a genetic form of anemia when they involve abnormal shape of red blood cells. Red blood cells get in own shape, or this type, eh, the cells they sickled shape. Another one, eh, na uh, this one they occur when the substance of intestine, hmm, when they promote the absorption of vitamin B12, don't short or finish. Vitamin B12 um, eh, e help to produce healthy blood cells. Another uh, type of anemia e dey na blood condition where uh, red blood cells they destroyed it go dey destroyed fast pass as they they dey replaced. Mm, this one feel occur for people with genetic condition where their red blood cells dey destroy fast pass normal cells another one na when blood cells dey uh, eh, dey you know say blood cells so eh dem dey made from bone marrow so for this type of anemia so eh the bone marrow dey damaged and e no fit produce enough red blood cells another type na the one wey dey due to low amount of iron for blood iron na essential component hmm? and once e no dey enough the oh, hemoglobin con ten t for the blood go reduce person fit develop iron deficiency from um, loss uh, from blood loss when dey result from heavy menstruation or accident or for poor diet intake of iron symptoms of anemia sign say your body dey receive uh, no dey receive enough oxygen from red blood cells na dizziness lightheadedness, fatigue or weakness, short of breath, fast heart rate, pale skin, brittle nails, and headache. The treatment of anemia eh, to treat them, the root cause get to be identified. If you don't dey identify, then we can't fit do the treatment method Where include use of medication sometimes doctor go say na dietary supplements you go use vitamins and drugs wey go induce blood formation hmm? blood transfusion na another type of treatment e go dey necessary for case of severe blood shortage of red blood cells um, like blood loss when blood levels need to dey increase urgently Another one na advanced treatment like gene therapy and bone marrow transplant. That one fit dey needed for genetic causes of anemia like um sickle cell anemia. Anemia na condition um when the blood dey slowly lose in capacity to carry the all important oxygen, the gas wey dey keep us alive. This one dey happen when the red blood cells um eh, wey dey do this vital job so begin dey short or begin dey reduce in number. E fit occur from direct bleeding from a period or injury or problems with uh, the red blood cells themselves. E dey treatable and uh, the thing wey dey cause am na we go first identify before we go determine the best way to take treat am. Hope say you don learn one or two o. Oh. No forget say na critical health na dey send this message critical health na say will carry this message and there and put for our people the month make they fit know one or two hope oh, say you don know one or two in case you like know more this one wey you know so e good make you dey update am in case you wan update wetin you don know so eh visit our website www.criticalhealth.com yes so all the updated things wey you need to know about your health e dey there follow us for social media so you go dey know as new new topics dey drop www. <laughs>